mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki icenda z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya washington dc muri kumwe na oriane itangishaka abo bantu ahantu bafungiye turahazi ni ahantu hakomeye kandi kugira ngo urenge urwo rugi rwo mu nzu urenge ntuza urugi rwo hanze uvuge ngo wagiye ntabona uko ubonye ahantu harenze nk'ahariya hakomeye twumva ko ibyo bintu biteye inkeke uyu ni jisite bahunga visi perezida wa kabiri w'umugambwe fdu inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda atabariza umuyobozi wabo bivugwa ko yatorotse agasho ariko abanyoni b'uyu mugambwe bakaba bafise impungenge z'uko ashobora kuba yazimiye iyo nkuru hamwe n'iyerekeye inama igira icenda y'urwego rukuru rujejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini yabereye i kampala mu buganda hamwe n'iyerekeye abantu bishwe mu ntara ya cibitoki mu burundi turazigaruka ko mu kanya ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana uraho neza aloyize uraho oriyana turahera muri kamerune utavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya kamerune aratangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ni mu gihe amajwi agiharurwa maurice kamuto w'umugambwe cameroon resistance movement ariko nta biharuro yatanze bishyigikira ibyo yemeza hari ejo ku munsi wa mbere yemeje ko abanyakamerune bamuhaye uburenganzira bwo guhuza igihugu ni ukuvuga ko yatsinze amatora abategetsi bajejwe amatora muri kamerune baragabishije kamuto hamwe n'abandi biha gushikiriza ko batsinze ko bashobora kuba bariko bararenga amategeko ibiharuro vya nyuma mu vyavuye muri ayo matora bitekanijwe gutangazwa mu kiringo c'indwi zibiri perezida paul biya yizigiye arizigiye gutsinda iyindi manda y'imyaka indwi biya rero w'imyaka mirongo umunani n'itanu y'amavuko yashitse ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri kandi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bamaze imyaka myinshi ku butegetsi ku mugabane wa afurika kuri afurika kandi komite mpuzamakungu y'inkino za olympique yahisemo igihugu ca senegal kuzokwakira inkino z'urwaruka zo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri kibaye igihugu ca mbere ku mugabane wa afurika gitowe gutunganya izo nkino perezida wa senegal Macky Sall yari muri argentine aho iryo tangazo ryasohorewe hariko haranabera inkino za olympique zo muci zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani icegera c'umuyobozi wa komite mpuzamakungu olympique uguru erdenere yavuze ko senegali yatowe kuko ubutunzi muri ico gihugu buriko buratera imbere ugereranije n'ibihugu vya botswana nigeria na tunisia vyariko biraharanira gutunganya navyo izo nkino umurundikazi lidia nsekera arongoye komite nshingwabikorwa y'uwo murwi amenyesha ko afurika yose yishimiye iryo genwa rya senegali kandi izofasha perezida Macky Sall gutunganya izo nkino hano muri amerika brete kavano aheruka kwemezwa kuba umucamanza wa sentare nkuru ya leta z'ubumwe za amerika yaremeye ko azokora igikorwa ciwe mu bwigenge kandi ataho yegamiye yabishikirije ejo ku wa mbere ahejeje kurahirira ayo mabanga hari mu biro by'umukuru w'igihugu white house kavano yatangaje kandi ko bane bose mu bazomufasha kwandika imanza bazoba abagore ibitari bwigere biba muri kahise k'iyo sentare mwamenya ko kavano yari yabanje kurahizwa n'abashingamateka ku munsi wa gatandatu sena ihejeje kumwemeza ku majwi mirongo itanu kuri mirongo ine n'umunani inyuma y'impari zabaye ndende cyane muri ayo mabanga azomaramo igihe cyose cy'ubuzima bwiwe mu gihe azoba agishoboye kurangura perezida donald trump hamwe n'abo bari kumwe mu mugambwe w'abarepublikani barishimiye ko igenwa ry'umucamanza kavano rizoha ingufu abanywanyi b'uwo mugambwe mu matora yimirije yo hagati ya manda yo gutora abashingamateka mu kwezi kw'icumi na kumwe kuri mbere kuri amerika kandi sekretari wa leta wa leta z'ubumwe za amerika mike pompeo yabwiye mugenzi we w'ubushinwa wangeyi ejo kuwa mbere ko amerika ifise amakenga akomeye cyane ku nyifato y'ubushinwa ku mpande zitari nke harimwo n'iby'agateka ka zina muntu hamwe n'ibikorwa by'ubushinwa mu ibahari ryo mu manuko bw'ubushinwa umushikiranganji w'ubushinwa wange nawe yagiriza amerika kuba itera akajagari mu by'ubudandaji n'ubushinwa avuga kandi ko washington ikorana na taiwan mu kubangamira inyungu z'ubushinwa uyu mubonano wo ku munsi wa mbere wabaye nyuma y'aho icegera cy'umukuru w'igihugu wa amerika mike pence yagirije igisirikare cy'ubushinwa ibikorwa byo gusotora kwiba amabanga y'ubudandaji akarega ubushinwa kutubahiriza agateka ka muntu hamwe no kugerageza kwivanga mu matora yimirije muri leta z'ubumwe za amerika mike pompeo yagiye mu bushinwa avuye muri koreya y'epfo aho yabonanye na perezida moon jae in bavugana kuri koreya ya ruguru n'ayabaharanira agateka ka muntu muri polonye barahuye n'abashinga amateka ryo kuwa mbere ivarsovi ku murwa mukuru babasaba ko abakozi ba ekereziya katolika bagiriwe n'ibyaha byo gufata abana ku nguvu bohanwa abari bitabye umubonano n'abashingwamanza abahinga mu gufasha abahohotewe hamwe n'abashinga amateka baje basurukira abantu bavuga ko bahohotewe n'abakozi ba ekereziya katolika ku munsi w'imana urwo runani rwarasohoye ikarata yerekana ibice byo muri polonye ibyo byabereyemo ikarata yerekanye ibyagirije hamwe n'abana amajana abiri na mirongo ibiri na batanu bahohotewe
urakoze ya louise ku makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere i kampala mu gihugu cy'ubuganda aho harangiye inama ya cenda y'abakuru b'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini umutekano n'amahoro muri ako karere akaba ari byo byari ku isonga ry'inama umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi yarakurikiranye iyo nama inama irangiye hafashwe ibyemezo bitari bike birimo gusaba perezida denis asungweso wa repubulika ya kongo wari usanzwe ayoboye iyi nama kumara igihe cy'umwaka gufatanya na perezida museveni wamusimbuye kugira ngo bakore ibishoboka byose guhuza no kunywanisha ibihugu bine bifite uruhare rukomeye mu by'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari ari byo kongo uganda u rwanda hamwe n'uburundi no gushakira umuti ibibazo bituma ibi bihugu bitumvikana abakuru b'ibihugu wa uganda yoweri museveni wa zambia edgar lungu hamwe n'uwa sudani y'epfo salva kiir nibo bakuru b'ibihugu bitabye iyi nama uburundi na sudani byo byohereje ibyegera by'abakuru b'ibihugu hari harimo n'abaminisitiri b'umutekano ba afurika y'epfo kongo hamwe n'abandi baminisitiri kuva mu bihugu bitandukanye mu bindi bemeranyijeho harimo gushaka izindi nzira zo gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo zitandukanye n'izindi nzira basanzwe bakoresha zananiwe bityo basaba perezida museveni kuvugana na perezida wa kongo joseph kabila umukuru w'umuryango uhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari hamwe n'umukuru w'ibihugu bihuriye mu muryango wa afurika y'epfo sadak n'andi mashyirahamwe kugira ngo bige kuri icyo kibazo babone ubundi bwenge bwo kugikemura perezida museveni yavuze ko mu muco w'ibihugu bya afurika bativanga mu bibazo biri imbere mu bihugu byabyo ariko ko ikibazo cya kongo cyo cyihariye kubera ko gitera ingaruka ku bihugu by'ibituranyi
uganda rwanda burundi zambia
ibibazo bya kongo tubyivangamo kubera yuko umutekano muke muri icyo gihugu utera ingaruka mbi ku baturanyi nka uganda u rwanda uburundi ndetse no kugera no muri za angola na zambia n'ahandi inama yize ku bibazo bitatu birimo ibiri imbere mu gihugu ibindi ni ibidufasheho nk'abaturanyi birimo iby'imitwe y'iterabwoba imaze igihe kirekire cyane ikorera muri icyo gihugu ikibazo cy'abahoze ari abarwanyi ba M23 bari ahangaha n'ikibazo cy'impunzi Uganda ubicumbikiye ibihumbi amagana atatu by'impunzi kuva muri Republika ya Congo n'ikindi twizeho n'icyibwa ry'imitungo karande ya Congo and then the issue of the natural resources being exploited illegally museveni yongeyeho ko imitwe yitwaje ibirwanisho iri muri kongo itahashakira amahoro igomba kwitwa imitwe y'iterabwoba kuko itarwanirira abaturage
ati iyi ni imitwe y'iterabwoba ntabwo baharanira ubwisanzure mu gihugu kuko abaterabwoba muri kamere yabo bagaba ibitero ku baturage badafite uruhare mu ntambara aho niho utandukanyiriza abarwanirira uburenganzira bwabo hamwe n'abaterorisite kuko abaharanira uburenganzira bwa- bw'abaturage bahangana n'igisirikare gifite imbunda nkabo ntabwo utera abaturage basanzwe akaba rero ikibazo dufite ari ukuntu tworinda abaturage badafite uruhare mu ntambara perezida edgar lungu wa zambia nari we ukuriye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka sadak ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'amajyepfo ifite ibihugu bitatu bigize umugwi w'igisirikare wo kubungabunga amahoro muri congo ukorana na monusco aribyo tanzania malawi hamwe na afurika y'epfo yavuze ko sadak yiteguye kugumirwa mu ntege y'igihugu cya congo nk'urwego rw'amahoro This meeting comes at a critical juncture when the DRC is finalizing preparations for national elections. SADC stands ready to work with Ati iyi nama ibaye mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kwegereza amatora y'umukuru w'igihugu. Sadak yiteguye gufasha Kongo hamwe n'abanyekongo mu guharanira amahoro hamwe na demokarasi. Sadak izakomeza gushyigikira ibikorwa bya MONUSCO hamwe n'umugwi w'abasirikare bacu bari gufatanya nawo kugira ngo hagaruke amahoro n'umutekano muri Kongo n'ukuntu imitwe idashaka amahoro muri icyo gihugu yorwanywa kandi no kwiba umutungo w'abanyekongo bigahagarikwa sadak yemera ko dukomeje gufatanya n'umuryango w'abibumbye n'uw'akarere k'ibiyaga bigari muri ibi bikorwa dushobora kugeza amahoro is arambye muri kongo indispensable to the attainment of lasting peace inama yamaganye yivuye inyuma ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ibuza amahoro kongo cyane cyane adf fdrr hamwe na rra n'indi mitwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u burundi kandi bavuga ko ibikorwa byo gucura abahoze ari abarwanyi muri iyo mitwe bikwiye kongerwamo ingufu banongeyeho ko banejejwe n'amakuru y'uko perezida joseph kabila wa kongo hamwe na perezida peter nkurunziza w'u burundi bavuze ko batazongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika kampala tukivuga kandi kuri iyo nama igira icenda y'urwego rukuru rujejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na visi perezida wa mbere w'uburundi gaston sindimwo yaserukiye uburundi muri iyo nama araheza aramucira ku mayange ibyafundikiwe muri iyo nama tubatege amatwi abo bwa mbere twihweje ingene amahoro n'umutekano byifashe eh, cyane cyane muri repubulika Demo- iharanira demokarasi ya kongo eh, hanyuma n'ibindi bihugu biri muri ako karere Eh, twarabye ibyerekeye uburundi mu burundi twavuze ibyerekeye amahoro n'umutekano ko byifashe Eh, mbere barashima in- ko byifashe barashima mbere eh, nuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u burundi kuvaho eh, atangarije yuko atazosubira kwitoza eh, ko amahoro umutekano amahoro yiganje mu burundi Eh, mbere baranasaba yuko ibiganiro eh, bya mukapa abarundi twabisozera Eh, tukaba twabemereye yuko eh, mu minsi iza eh, tuzokwitaba ivyo biganiro Eh, tugarutse ku byerekeye Burundi eh, mu minsi iheze haratangajwe amakuru avuga ko hariho imirwi itera ivuye muri Kongo Eh, ico kibazo hari ico mwakivuze ko mwoba mwatoye inyishu canke mwashikirije ivyiyumviro by'ukuntu ivyo bitero biva muri Kongo bitosubira yego nibyo nk'uko twabivuganye muri iyo nama ni uko eh, igihugu cya kongo ni igihugu kininiya cyane rwose Eh, ni igihugu aho imigwi eh, y'iterabwoba eh, yashatse kucizizira Eh, twabonye yuko hariho eh, ingabo eh, z'ishamwe eh, mpuzamakungu ziri muri icyo gihugu usanga yuko izo ngabo eh, kenshi biragora nyine bacungera umutekano mbere hakaba hashizeho brigade y'abanyafurika ifasha kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke Eh, twebwe rero turafise abagizi ba nabi bari hakurya eh, muri congo bama baza bagatera eh, nuko eh, twebwe twafashe ingingo y'uko tugiye gucungera umupaka wacu Eh, bi- bika- bibaye ngombwa tuzosaba yuko eh, tuja eh, muri iyo brigade kugira ngo tuzibirire muri congo batadushikira iwacu ku vyerekeye umubano utari mwiza naho hagati y'u Burundi n'u n'u Rwanda hari ikintu abategetsi ba- bakoraniye muri iyo nama boba ba- bavuze kuri ivyo bintu ego twabashikirije kuko muri iyo nama eh, kenshi bari bavuze yuko ubu hari ibihugu bine bitumvikana eh, ni kuvuga igihugu cya tanzania igihugu cy'u rwanda igihugu cy'u burundi igihugu c'u- ca congo repubulika demokarike ya congo n'ubuganda Eh, bari babishize muri rusange yuko eh, hari ibihugu bifise ingorane Eh, mugabo twabasiguriye yuko burundi atangorane ifati- ifitaniye na repubulika iharanira demokarasi ya kongo eh, ko burundi atangorane ifitaniye eh, n'igihugu cy'ubuganda ko burundi atangorane ifitaniye n'igihugu cya tanzania muri ko uburundi ifitaniye ingorane n'igihugu cy'u rwanda Eh, kandi twamenyesha yuko eh, tumaze gutanga ibirego bikwiye cyane cyane muri rya shyirahamwe cgr mbere hakaba hari ingingo nyinshi zafashwe eh, hamwe n'igi- n'abakuru b'ibihugu mugabo izo ngingo zikaba zitaraja mu ngiro eh, tugasaba yuko botwishyura kuri izo ngingo zose I- izo mbere ngingo aho mwaje- uheruka twashikirije yuko indege y'ingwano y'igihugu cy'u rwanda yashoboye kwinjira mu gihugu cy'u burundi eh, mugabo tukaba eh, kugira ngo eh, twirinde icyo cyose cyotuma haduka ingwano iyo ndege tukaba twayirayiretse eh, tukaba twashikirije urwo rwego yuko rwodutorera inyishu ibereye eh, kuko ahandi hoho zosubira kwemera yuko indege ishobora kurengana ubutaka bw'u Burundi igasubira amarembe ku magenekezo ya mirongo ibiri na kane na mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kw'icenda harabaye inama ikomeye hagati ya repubulika ya kongo iharanira demokarasi n'uburundi aho abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi abajejwe imigenderanire bakoranye mu burundi bagapfundika ingingo murashaka kutubwira amajambo make ingingo zapfunditswe ingingo zapfunitswe n'ingingo zo gukomezamo n'umutekano cyane cyane ku rubibe eh, ico gihugu cya repubulika demokarasi ya kongo gihana n'uburundi mu gusozera hari itorwa eh, rihambaye cyane rwose ryemirije aho hazatorwa umukuru w'ishyirahamwe rya francophonie eh, hanyuma igihugu kibanye u rwanda kikaba gifise umukandidate eh, ariwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire muri iki gihe urundi ntiburavuga aho uhagaze buhagaze he kuri iryo torwa Eh, nibaza ko mwotenyenya mukarindira umunsi w'ayo matora gaston silimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe urakoze frederic
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urwego rw'igihugu rushinzwe amabohero mu rwanda rwaremeje ko bwana boniface twagirimana asanzwe ari visi perezida w'umugambwe fdi nkingi yatorotse ibohero rya nyanza riri ahitwa mpanga urwo rwego ruvuga ko yatorokanye n'uwundi munyororo inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa amakuru y'itoroka rya bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa shyaka fdi inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremerwa gukorera mu rwanda yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ayo makuru aravuga ko bwana twagirimana yaba yaturutse gereza ya mpanga iri i nyanza mu majyepfo y'u rwanda ari kumwe na mugenzi we bwana aimable murenzi mu gicuku cyo ku cyumweru cyashize bwana boniface twagirimana haregwana n'abandi barwanashyaka ba fdi inkingi umunani barimo n'abayobozi b'ishyaka barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho bwana twagirimana amakuru y'itoroka rye amenyekanye nyuma y'igihe gito aribwo yimuriwe muri gereza ya mpanga avanywe muri gereza ya mageragere iri i kigali mu rwanda yari akiburana atarakatirwa n'inkiko ni mu gihe uwo bivuga ko batorokanye bwana aimable murenzi we ngo yari amaze imyaka cumi n'umwe afunzwe ku gifungo cya burundu yari yarakatiwe n'inkiko avugana na radiyo ijwi rya amerika bwana hilari sengabo umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu rwanda yemeje amakuru y'itoroka rya bwana twagirimana na mugenzi we ko ari ukuri koko yatubwiye ko yari mu nama y'umutekano kandi ko yari buyitindemo avuga ko byaba byiza ko twakoresha amakuru yahaye ibindi bitangazamakuru bya hano mu rwanda nk'uko bigaragara mu kinyamakuru ukwezi com cyandikirwa kuri interinete kiravuga ko umuvugizi w'urwego rw'amagereza yagitangarije ko abagabo bombi baturutse gereza ya mpanga muri icyo kinyamakuru usengabo yakibwiye agira ati nibyo koko twagira imana boniface yaturukanye na mugenzi we murenzi aimable wari umaze imyaka cumi n'umwe muri gereza we yari yarakatiwe gufungwa burundu baturutse gereza ya nyanza mu ijoro ariko byamenyekanye muri iki gitondo uretse ibi urwego rw'amagereza ruravuga ko aba batorotse mu masaha ya nijoro abandi bafungwa bamaze kuryama urwego rw'amagereza ruravuga ko batorotse buruye urukuta rwa gereza twagira imana na bagenzi b'umunani baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda batawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi ibyaha byose baregwa barabihakana bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki byacuzwe n'ubutegetsi mu mugambi wo kwikiza abatavuga rumwe nabwo by'umwihariko kuri bwana boniface twagirimana azwiho kutarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi na mbere y'uko atabwa muri yombi aha yabwiraga ijwi rya amerika ko nta mpinduka yiteze kuri guverinoma yari yashyizweho ikimara kurahira muri manda ya gatatu ya perezida paul kagame tubona n'ubundi nta gishyashya umuntu yakwitega kw'iyi guverinoma eh, kuko n'ubundi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu eh, byugarije abanyarwanda tubona rari ibisanzwe ni igitugu gikomeje eh, ndetse n'ibijyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwamuntu tubona nta kizagabanuka kuko n'ubundi eh, byabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka makumyabiri n'ane ntabwo bazabikemura muri ino myaka irindwi igiye kuza kuva perezida w'ishyaka fdi inkingi madame victoire ingabire umuhoza yafungurwa hagati mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka yaramaze kumvikana mu bihe bitandukanye asabira umwungirije gufungurwa n'abandi barwanashyaka ndetse n'abandi banyapolitiki mu mwaka ushize kandi nibwo humvikanye andi makuru y'umunyamakuru kasiye nta muhanga n'abandi bafungwa babiri baturutse gereza ya mpanga hakomeza kwibazwa impamvu iyi gereza ya mpanga irinzwe bikomeye yakomeza kuvugwamo itoroka rya hato na hato ry'abanyururu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukivuga kuri iyo nkuru y'umunyororo boniface twagirimana umugambwe fd inkingi wasohoye itangazo ejo ku munsi wa mbere isaba leta y'u rwanda gutanga ibisobanuro ku izimira ry'umuyobozi waryo ibyo byavuzwe na justin buhinga visi perezida wa kabiri wa fd inkingi mu kiganiro na mugenzi wacu placide magambo twabuze umuntu wacu twagira imana bonifasi akaba ari visi perezida wa mbere wa fd inkingi wari ufungiwe mpanga kuva ku itariki ya gatatu akaba twumvise yuko inzego z'amajyaruguru yuko uwo muntu ngo bamubuze akavuga ko abantu babuze twaba dufite ubwoba yuko ko abantu bashobora kuba barigishijwe ibyo murabishingira kuki turabishingira kuki kuko nk'uko nakubwiraga abo bantu ahantu bafungiye turahazi ni ahantu hakomeye kandi kugira ngo urenge urwo rugi rwo mu nzu urenge ntuza urugi rwo hanze uvuge ngo wagiye nta muntu ukubonye ahantu harenze nk'ahariya hakomeye twumva ko ibyo bintu biteye inkeke urwego rushinzwe amagereza ruravuga ko batorotse mwebwe rero sinzi ikindi mwaba muvuga wenda mushingiraho muvuga muti eh, bazimiye niba se aribo babikoze babizi haba ari inzego za leta zabikoze ubona koko babyemera ngo bakavuga bati twebwe twabikoze cyangwa ntabwo batorotse reka niba ari nka yezu cyangwa ariho mutagatifu ugenda ahantu akanyura mu nzugi nta kibazo kubera nta mubiri aba afite ese mu minsi yashize ko byigeze kumvikana ko n'ubundi hari indi mfungwa nayo yari ifunzwe yatorotse eh, bikaza kumvikana igeze hanze ubwo yatanze ibiganiro ku maradiyo ku cyangwa nko mwumva ko bitashoboka ko yaba yatorotse ntabwo basobanura ukuntu wowe wundi ukuntu yatorotse nibyo nakubwiraga hari ukuntu abantu bashobora gutoroka akaba yasohoka n'abandi akagenda mukaba mwifuza iki rero ni uko icya mbere na mbere leta niyo ishinzwe kurinda abantu kuvuga ngo abantu batorotse ntabwo bihagije nibo bagomba kutubwira uko byagenze ntabwo bihagije kuvuga ngo batorotse gusa kuko bashinzwe umutekano wabo cyane cyane kuko dufite n'ubwoba yuko abantu bagiye babeshyira ngo bacitse bakabarasa kandi tukibaza n'icyatumye yari kumwe n'abandi mageregere baregwa ibintu bimwe bamukuye mu bandi batemba mujyana aho ngaho ahageze nanone bamushyiraho undi muntu wundi tutazi kandi uzwiho ko ari umuntu ukora ubunyabyaha ngo ushobora kuba yarashe umuntu bakamushyira mu cyumba kimwe iminsi ibiri mbere y'uko ngo ahagera kandi yari yaravuze ko afite ubwoba bw'uwo muntu ubwo mukaba mukeka rero ko ari uwo muntu waba wamuzimije cyangwa yamuhitanye bajyanye ahubwo urakoze placide
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tuve mu rwanda tuje mu burundi abantu batatu barishwe mu mutwenzi wo ku munsi wa mbere umwe arakomereka barashwe ku mutumba wa camakombe wa komine muhinga intara ya cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi buramatari w'iyo ntara yemeza ko abateye iyo miryango iba hafi y'urubibe rw'uburundi n'u rwanda baje bava mu gihugu kibanyi cy'u rwanda inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka yishikiye mu cibitoki hari igihe cy'isaha icyenda na mirongo ibiri n'itanu aho mu gitondo twagiye twumva amasitara avuga uyu ni umwe mu banyamakombe avuga ko babyuwe n'amasasu mu mutwenzi w'uno wa mbere avuga ko hari imiryango ibiri yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho hapfa abantu batatu kumva batazi gushika amagingaya uyu ni umwe mu bayaze n'ijwi rya amerika yemeza ubwo bwicanyi mu gitondo twagiye twumva amasitara avuga tuhabyuka tumaze kubyuka heza akanya twumva induru yavuze niho twaje tugerayo tumaze kugerayo dusanga bishe umudamu bishe n'um- n'um- n'umwana haba aho no kundi rugo baciye barasa umwana na wa mwana baciye bamujyana kwa muganga mugabo ubunye aho tugeze ubu batubwiye ko nawe yacikanye wa mwanya bari barashe abajejwe intwaro bishikiye ku musase w'uno wa mbere ku mutumba watewe kwirabira ibyabaye muri abo harimwo musitanteri wa komine mugina jovite bayavuge mu ijambo yashikirije abarongoye yemeje ibyabaye mu bucagucagu bw'uno wa mbere abasaba kwirarira bagatanga amakuru kuri icyo cyose babonye kibateye amakenga hakiri kare nongera nsaba abenegihugu kwirarira mbere nsaba n'amakomite na komite y'umutekano ikurikiyemo bose kongereza amasaha yo kwitungera yo kurarira mu by'ukuri mwari mwabikoze mugabo cyamara na mukeba ngo akoze ugohe mwabonye amasaha baziye ubu rero ni ukongereza namwe ayo masaha nibura muze murava hariya ku mazi isaha cumi n'inusu nibura ibu abanyagihugu bo muri ako karere kari hafi y'uruzi ruhwa ruri ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda barumva akamo ka musitaneri uno mukenyezi asaba ko abajejwe umutekano bokongerezwa ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda ubwo cyane ibintu byabaye byatubabaje cyane kuko benshi turiho hanini mu miryango yabuze twebwe dusaba abajejwe umutekano ko dufasha bakatwongereza abandi bakadufasha gucungera nka twebwe tuhanamenga ku rubibi turabangamiwe cyane turafise ubwoba cyane kuko isaha n'akanya dutegerezwa guterwa nko mu ijoro tucumva izo nduru zivuga zakurikiwe n'amasase menshi cyane turagira ubwoba tutagira iyo twiruka tujya na buramatari w'iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi yishikiye ku mutumba camakombe guhumuriza abo banyagihugu joseph teriteka ashimira abajejwe umutekano kubona batabaye hakiri kare ntajya umunwa mu kuvuga ko abatiye imiryango ibiri baje bava hakurya y'uruzi ruhwa turashimira cyane abajejwe umutekano muri rusangi n'abari muri amakomite y'umutekano n'ukongera kubasaba kugira ngo babandanye barikanura barikanura cyane barikanure rero twa- turabonye ko umwansi we ntarabira amasaha ntarabira amasaha no ku murango ni ukurikanura uko umwenegihugu uno musi asize ubuzima ngaha n'uwo mwansi ni igihombo sibyo ga yemwe no ku murango no mu ijoro umwanya ku mwanya duteramire umutekano nibyo rero abantu babwira ngo none ngo hari amahoro umutekano ngo ko bihari ngo irondo oya si irondo mugano amahoro umutekano ni ikintu giteramirwa sibyo ga yemwe ijoro n'umutaga ko tubona neza ko tubana n'umubanyi mubi kandi atakindi arondera uretse kubandanya ariko aragomba kugira ngo arabe ingene amahoro n'umutekano rufise abihungabanya mugabo ni mureme turafise ingabo z'igihugu na mwebwe nyene bene igihugu ntazoduca ubu rero ibyabaye novuga ntibi duhe n'ikindi cigwa tubone ko nawe ariko arafata izindi nyungu mbere ku murango tutavuye ngo tugabe ashobora kuza konona amahoro n'umutekano muri kino gihugu ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda nta ruja n'uruza rwibonekeza hagati y'abarundi n'abanyarwanda kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu imbere y'ico gihe abarundi bashorera umwimbu wabo mu gihugu kibanyi basabwe n'uburongozi bw'intara kudasubira gushorerayo no ku ruhande rw'u rwanda byagenze uko abarundi baba ku rubibe rw'ivyo bihugu nta kindi basaba atari uko imigenderanire yosubira kuba myiza hagati y'abarundi n'abanyarwanda mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya amakuru twabateguriye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.